mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi ni edirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema mu rwanda hasohotse igitabo gishya cy'amategeko ahana ibyaha leta ivuga ko muri icyo gitabo hari byinshi byahindutsemo harimo no gukuramo icyaha cyo gusebanya mu itangazamakuru cyashyizwe mu buryo mbonezamubano nubwo icyaha cyo gusebanya cyakuwe mu gitabo gishya cy'amategeko ahana ibyaha hari ibindi byaha bigaragara muri icyo gitabo abanyamakuru basanga bishobora kubangamira imikorere yabo urugero ni ingingo ya magana abiri na mirongo itatu n'eshatu ijyanye no gukoza isoni abayobozi b'igihugu n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu iyo ngingo igira iti umuntu wese ukoze isoni mu magambo mu bimenyetso cyangwa ibikangisho inyandiko cyangwa ibishushanyo umwe mu bagize inteko ishinga amategeko mu gihe akora umurimo yatorewe cyangwa biturutse kuri uwo murimo umwe mu bagize guverinoma abashinzwe umutekano cyangwa undi wese ushinzwe umurimo rusange w'igihugu mu gihe akora umurimo ashinzwe cyangwa cyangwa ari wo biturutseho abakoze icyaha iyo ngingo ikomeza igira ati niba gukoza isoni byabereye mu nama y'inteko ishinga amategeko cyangwa byakorewe umwe mu bayobozi b'ikirenga b'igihugu ibihano biteganyijwe gikuba kabiri iyo ngingo n'izindi abanyamakuru bashobora kuba bafiteho impungenge nizo tugarukaho mu kiganiro muri isanga uyu munsi twatumiye gonzaga muganwa ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru akaba n'umwe mu bari ku isonga mu guharanira ko icyo cyaha cyo gusebanya n'ibindi byaha bireba abanyamakuru bikurwa mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha bwana gonzaga muganwa ikaze cyane mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane edi turi kumwe kandi na bwana oswald mutuyeyezu ni umunyamakuru uyu akaba akorera radiyo televiziyo disi nayo yo mu rwanda nawe akaba akunze gukurikirana hafi ibijyanye n'amategeko areba abanyamakuru bwana mutuyeyezu nawe ikaze mu kiganiro muri sanga ku ijwi ry'amerika murakoze cyane yadirwe mansuhuje na gonzaga muganwa nibutsa ko nanjye na hari ibiganiro byinshi nagizemo uruhare kugira ngo iriya ngingo ivemo urakoze cyane bwana muganwa duhere kuri wowe mbere na mbere kuba iki cyaha cyo gusebanya kitakiri mu gitabo mpanabyaha cy'u rwanda bivuze iki ku itangazamakuru ryo mu rwanda
murakoze cyane kuba izi ngingo zirebana no gusebanya ntabwo ari zose ariko gusebanya muri rusange biba byaravuye mu gitabo cy'amategeko ni ibintu bikomeye cyane ku itangazamakuru ryo mu rwanda twari tumaze imyaka irenga icumi duharanira yuko byahinduka nyuma y'amavugurwa yabaye mu itangazamakuru n'andi mategeko iyi gusebanya niyo ivugurwa ryari rigisigaye kandi mwibuka yuko tugeze no kubiganira muri iki kiganiro yuko hari n'ubundi leta y'u rwanda yari yari yiyemeje mu myaka yashize ko izagira icyo bikoraho rero kuba byarakuwe muri iki gitabo cy'amategeko ahana ni ni- ni- ni ingingo ikomeye cyane ariko ntabwo bivuze yuko twemera yuko itangazamakuru cyangwa undi muntu uwo ari we wese yasebanya oya amahame agenga umugabo w'itangazamakuru tugenderaho arabyamagana kandi hari n'ingingo y'uko eh, igihe umuntu yasebanyije agomba ku- agomba gushakisha uburyo yasubiza icyubahiro ariko icyo twari twifuzaga a- a- n'ubu ngubu politiki uko ihagaze ni uko byajya bijya mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura kugira ngo hakemuke icyo kibazo bitashoboka bikajya mu nkiko ariko mu nkiko mbonezamubano rero ah, u rwanda ruri mu bihugu bikeya muri afurika eh, ngira ngo bitarenze bine bimaze kugera kuri uru rwego eh, tu- tu- twarabyishimiye cyane Eh, twishimiye yuko guverinoma y'u rwanda harimo n'inteko ishinga amategeko yumvise ubusabe bwacu muri petisiyo twabagejejeho mu kwezi kwa cumi n'abiri Mm. Ah, bwana mutuye yezu ah, minisitiri w'ubutabera johnston businge muri iki cyumweru ubwo yaganiraga n'itangazamakuru yavuze ko kuba iki cyaha cyarakuwe mu- muri kiriya gitabo bigaragaza intambwe itangazamakuru ryo mu rwanda ah, rimaze gutera ndetse n'icyizere abanyarwanda na leta ba- batangiye kuyigira wowe ku bwawe nawe ni kubibona
Eh, nk'uko gonzaga amaze kubivuga eh, mbere ntabwo n'ubundi byarimo uyu mushinga rero wabyaye igi- iki gitabo cy'ibyaha n'ibihano cyasohotse ejo bundi mu igazeti ya leta niho bari barimo gushaka kubishyiramo bikiri umushinga tugiye twavuga ko ari intambwe isubira inyuma ahubwo cyakora umuntu yavuga ko ari intambwe kuko twagaragaje ko atari byiza ah, iyo ngingo isohotsemo bivuga ko gusebanya ari icyaha gifungirwa ah, kuba twaravuze ko ari bibi bakabyumva ndetse n'iyo petition bakayakira bakumva ibiyirimo ni intambwe nziza ariko nkibaza nanone impamvu bari bashatse kubigaruramo kandi imbere bitari bihari so eh, ibyo Busingye yavuze nibyo ukuntu ariko nanone Oya, Oswald, erega niba bari aho babikoze tuzi ngo bagira byari ngo bihari.
bagira ngo Ingingo wenda y'itangiriro.
berekane ko bashobora no Mu- mu- kutwumva igihe twaba dusabye ko ibintu byahinduka
gonzaga hari icyo bashaka kuvuga
ingingo yo gusebanya yari isanzwe irimo icyari byinjise mu- mu mushinga ni uko bashaka kuzamura ibihano kuva Ah, eh, nibyo, hagati nibyo, y'amezi atanu eh.
y'umwaka bakagira hagati ya ya- hagati y'imyaka ibiri n'imyaka itatu Mm.
ariko ingingo yari Ya, irimo eh, i- i- izi ngingo zirimo gusebanya zari zirimo eh, ar- nubwo za- zitakoreshwaga kubera ko hari politiki y'uko ibintu byose bijya- bijya- bijyanye n'itangazamakuru bikemukiye mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura Mm.
ibyo nashaka gukosora eh, Ha- hanyuma Mm, bwana yeah.
bwana muganwa gukura icyaha mu gitabo ah, cy'amategeko ahana hanyuma bakabijyana mu byaha mbonezamubano sinzi niba nabyita ibyaha Ah, gerageza nk'umuntu udasobanukiwe amategeko ibyo bishatse kuvuga iki
ni ni ukuvuga eh, icya mbere igihe ari mu mu- mu- mu cyaha- am- amategeko ahana ni ukuvuga ko aba ari icyaha wakwita kirimineri ni ukuvuga uregwa na porokireri bi- bya- byashoboka bakakuviramo no ku- no kugufunga ariko hari igihe hari mbonezamubano uregwa n'uwo muntu wumva wamugiriyeho wamukoreye ikosa igihe icyo gihe ibi- mu bihano bagufatira akenshi aba ari guca amafaranga ariko gufunga ntabwo biba birimo ntabwo bitandukaniye Mm. Ha- ha- hanyuma se hari Ikibazo- Eh, komeza komeza I- ikibazo twebwe tuba dufite nk'itangazamakuru igihe ukora inkuru iyo ari yo yose wumva yuko ikosa iyo ari ryo ryose rishobora kukuviramo igifungo urumva hari igihe bigutera ubwoba bigatuma umuntu yikumira na- na- nakoresha ubwisanzure neza niyo mpamvu na- ariko ntabwo bivuze yuko tu- ntabwo bivuze ko tutemera yuko eh, gusebanya ari ikosa turabyemera ni ikosa rikomeye cyane umugabo w'itangazamakuru ariko ntabwo ari ibintu byakabaye umunyamakuru afungirwa ahubwo byakemura muri mu mbonezamubano Mm. Ah, hanyuma se ah, mutuye yezu ah, iki cyaha cyo gusebanya iyo mu- mu- murebye ibikubiye muri iki gitabo gishya ah, gitandukaniye hehe n'iyi ngingo ya magana abiri na mirongo itatu na gatatu ijyanye no gukoza isoni abayobozi b'igihugu n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu
Iri- iriya kuba itarimo kiriya cyo gusebanya muri rusange kitarimo bituma nibura n'abaturage dutaraho amakuru bisanzura bakatubwira uko ibintu byagenze kandi sintekereza ko abaturage benshi baba bakomoza kuri perezida wa repubulika ariko niba barashoboraga kutubwira nka rwiyemezamirimo wabagiriye nabi wabahemukiye wabambuye bikaba bya- byafatwa nk'aho bamusebeje bikaba byavuyemo ibyo ni byiza naho kuri iyi ngingo iri ikirimo eh, yo kuvuga gutuka cyangwa gusebya perezida wa repubulika iyi nayo irakomeye cyane ntekereza ko yabangamira ukuntu itangazamakuru usibye ko iry'uyu munsi ryo n'ubundi ni gakeya wabonaga hari ikintu ki- kivuga kuri perezida kitari cyiza Eh, ariko ni sintekereza ko bari bubigumishemo hari umunyamakuru mugenzi wacu sinibuka umwaka uwo ari wo oh, yigeze gukora inkuru ivuga umukuru w'igihugu nabi icyo gihe abanyamakuru ntabwo rmc rwa rwego rw'abanyamakuru b'igenzura rwari rwakabayeho abanyamakuru ubwabo nibo bicaye bashaka kose kumukatira urwa mbere niko nabyita abaturage nabo ubwabo bati badutukiye perezida byari bimeze nabi asaba imbabazi umukuru w'igihugu arazimuha asohora nimero yakurikiyeho ah, amushimira ko yamuhaye imbabazi ashyiraho ifoto ye ashaka ahantu perezida yari arimo gusuhuza abaturage abapepera urabona ko ikiganza kiba kirambuye noneho ajya munsi y'icyo kiganza arafata ibiganza bye asa n'unama imbere ya ritari inkuru iba nziza asa n'uhanaguraho icyaha iyo niyo kesi yonyine mperuka y'aho umuntu yari ashatse gusebya cyangwa gutuka perezida naho ubundi nta ni kesi ni ibintu bibaho gakeya cyane kuba bayirekeyemo of course ni uko bizeye batekereza ko hari ushobora kumutuka cyangwa kumusebya ariko ni gakeya byaba uko ntekereza ntekereza ko bitazabuza itangazamakuru gukomeza kwisanzura nk'uko ryisanzuraga gonzaga ariko nk'ibitangazamakuru byandika cyane cyane ah, ig- ba- biriya biba bifitemo amapaje y'ibishushanyo ah, iyi ngingo hari ukuntu ishobora kubakumira gutan- gutambutsa ubwo butumwa
iyo ni ingingo ya magana abiri na mirongo itatu na gatatu itandukanye n'iya- n'iya magana abiri na mirongo itatu na gatandatu ivuga ku gusebanya umukuru w'igihugu Yego.
ingingo eh, yari isanzwe irimo ubundi izi ngingo ziri mu gika kirebana no kuba- no kubaha inzego za leta ntabwo ziri mu gika cya- cyavuyemo cyarebanaga ah, no gusebanya ariko yari isanzwe irimo ariko ntabwo yari yanditse nk'ukuntu yanditse ubu ngubu icyayirutse ni uko hashyizeho icyo bita ibishushanyo cyangwa icyo bita kwita katunzi Eh, eh, gukoza isoni ub- ubuyobozi n'inzego ubundi byari bisanzwe birimo ariko bon- mu- mu- mu myandikire mbonye icyo muri cyo- cyo bita katuni naho mpamvu twasangaga ari ikibazo gikomeye cyane kuko ubundi ubusanzwe ibishushanyo bya katuni ubundi bikorwa mu itangazamakuru kurusha mu baturage basanzwe kandi kandi eh, no mu- no mu- no muri petisiyo twaji- twajyanye mu nteko twari- iyi ngingo twari twayivuze yuko twifuza yuko n'ibitavamo yakwandika mu bundi buryo eh, ku bw'itabangamira itangazamakuru ariko urabona ko ntacyo bayikozeho Eh, eh, tumva yuko kubera ko imi- imiterere y'ibishushanyo ubwabyo biba bisekeje so bi- biroroshye cyane ku muntu kuvuga ko wamukoze ishoni kubera ko wamushushanyije kandi nta handi umuntu nta wundi muntu washushanywa ah, akenshi atari umunyapolitike atari umuntu uri mu nzego z'ubutegetsi kubera ko nibo bakoresha imisoro y'aba- y'abaturage nibo bagomba kugeza ibura itangazamakuru nibo bakora akazi neza Eh,
Bi- Eh, bi- kugira bi- ngo- bivuze ko hari ukuntu iyi ngingo ishobora gukumira umunyamakuru wi- wifuza gutambuza gutambutsa ubwo butumwa nk'urwo rugero wari utanze ariko mu rwego rw'ibishushanyo
Eh, eh, cyane bi- bi- eh, cyane birashoboka kubera ko n'ubundi urebye itangazamakuru hano mu rwanda du- hano ah, mu gu- mu gushushanya ukukumira kwari ku- kunahari n'ubundi Eh, kubera ko ni gake cyane cyangwa se ndanabibona ni gake cyane muri iyi myaka ya vuba aho usanga ubukatu bw'ikinyamakuru cyashushanyije umukuru w'igihugu cyangwa minisitiri runaka Ibyo bi- biba gake rero niba abanyamakuru bikumiraga itegeko ridahari ubu kuba hari iyo ngingo urumva kwikumira gushobora no kurengaho turumva bibangamira cyane ubwisanzure bw'itangazamakuru Ah.
ariko Mm.
iyi- iyi te- iyi ngingo ni- nicyo nashaka kuvuga ntabwo n'ubwo yari ihari okay, yanditse mu buryo butandukanye ntabwo tuzi urugero yigeze ukoreshwa ah, bijyanye n'itangazamakuru Mm. Ha- ha- icyizere y'uko ita- itazanakoreshwa Mm. Ha- hanyuma se ah, mutuye yezu uku kwikumira gonzaga yari avuze ah, biramutse ah, bit- izi ngi- eh, aya magambo atagaragara muri iki gitabo ah, gishya cy'amategeko ahana wumva ko hari ukuntu ah, abanyamakuru batangira gutinyuka kujya batambutsa ubutumwa mu- mu bi- mu rwego rw'ibishushanyo aho kugira ngo bikumire
ahubwo iyi ngingo ya magana abiri mirongo itatu na gatatu ishubije ibintu irudubi hano eh, wenda sinzi niba twarigeze kubiganiraho itangazamakuru ryandika bino binyamakuru bacapa usanga abantu b'urubyiruko bari gucuruza ku muhanda ni nk'aho ryapfuye njya mpamya ko ryanapfuye niryo ryakundaga gukoresha ibishushanyo nk'ibi ngibi ugasanga eh, inkuru barayishushanyije bashushanyije umuntu bamuhaye umutwe munini cyane bamuhaye amatwi manini cyane bitewe n'icyo bashaka kumvikanisha cyangwa bagashyiraho inda nini cyane then bakamanuka amaguru bakayagira mato ibirenge bakabigira binini nk'ibya jokeri wa wundi wo ku makarita bakina ibi ntabwo byari bihari nu- n'aho watubonaga wadusangaga ku mbuga nkoranyambaga kuri watsapu babihererekanya kuri instagram Ah, ubwo rero n'aho ngaho kuri instagram na hehe hose bigiye kuhacika Eh, niho byari bisigaye dore ko itangazamakuru risohoka ku mpapuro na ryari ryi- rya- ryaragiye ryararangiye Eh, iyi ngingo rwose iki kintu cy'ibishushanyo batagishyiramo ndumva byari kuba byiza kuko biriya bintu bitanga ubutumwa kandi bikanasetsa ibintu rero bisetsa kandi bigatanga ubutumwa bikurura abantu n'ubutumwa nyine bugatambuka bukagera ku bantu benshi hano barahemutse cyane iyo bata- iyo bata- batabishyiramo ibi bya cartoons Mm, eh, eh, gonzaga hari icyo murimo gukora kugira ngo eh, mukore ubuvugizi kugira ngo iyo ngingo nayo eh, leta mu- ubutaha izayitekerezeho ibe yava muri iki gitabo
Eh, kirahari icya mbere ni ukugira inama y'abanya- y'abanyamakuru y'uko ah, ba- batikumira bakomeze bakora akazi kabo kubera ko turumva y'uko iyi ngingo ibangamiye ubwisanzure bw'itangazamakuru iyi ngingo yaba atubahirije itegeko nshinga ni ukuvuga yaba ifite icyo kibazo so rero ama- icyo tugira inama itangazamakuru ni uko nta muntu n'umwe wakumva akumiriwe n'iyi ngingo niba ngombwa eh, twajya no mu nkiko ariko icyo gihe ntabwo kiragira Eh, turimo turacyabiganiraho n'abanyamategeko ariko hari icyizere y'uko unakurikira ikiganiro minisitiri w'ubutabera yagiranye n'itangazamakuru yavuze y'uko igihe nano- nano- haboneka amahirwe ingingo bazayivugurura eh, tu- tu- u- uruba dushishikirize ko izavugurwa mu gihe kita- kitatize cyane ni uko i- ubundi itegeko nk'iri ngiri ritinda kongera gusubira mu nteko ariko ikindi ni uko igihe ibangamiye politiki y'ubusanzwe bw'itangazamakuru oswald yari yavuze ko eh, ah, ibintu bimwe na bimwe bigiye kuzimira ariko aho yari ashaka kubwira abatwumva y'uko mm, mm, ntibikabe ntibizabe umuntu Ibihe afite uburenganzira bwo byandika.
kwisanzura uburuta eh, eh, buruta amategeko nk'aya ngaya kandi ah, ubundi anareba n'aba- anavuga n'abayobozi mu nzego za leta bari mu kazi kabo ubwo ni ukuvuga hari n'ibindi buryo bwinshi cyane eh, umuntu yashushanya eh, eh, ntibimugire ingaruka urakoze cyane gonzaga muganwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu rwanda ndetse na oswald mutuyezu umunyamakuru wa radiyo televiziyo disi mu rwanda mugume kuri telefoni reka dufate abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika nabo bifuza kugira ibyo bababaza reka duhere kuri sabato wiriwe neza
Miriwe neza radiyo ijwi rya Amerika.
uri hehe
Eh, Koko nk'uko bivuze nitwa Sabato ndi mu mudugudu wa Nyagatovu mu kagari ka Nyagatovu mu murenge wa Mubuga ahantu bita mu Ruseri ni mu burengerazuba bw'u Rwanda.
yego
Eh, Ntabwo ngewe ntabwo ndi umunyamakuru nta nubwo oh, ni- nigeze negi- nkorana n'uwo mwuga ariko nkurikira ibitangazamakuru byaba radiyo byaba ibitangazamakuru bica kuri interineti cyangwa ibyandika Mm.
Eh, nshaka kubaza eh, cyane cyane nka oswardi oswardi ndamuzi cyane mu rwanda dukunda kumwita oswaki oswakimu Mm.
ndashaka kubaza cyane hari nk'aba- nk'abantu bagiye bakora inkuru mu- mu gihe cyashize eh, cyane cyane nk'abambikaga nko ku bitangazamakuru byandika bino by'impapuro noneho bagiye bagongwa n'ayo mategeko ba- bamwe ibyo binyamakuru byabo ntabwo bigikora bimwe bamwe barahunze abandi ba- ba- bara- ba- ba- baretse gukora ibyo bi- bitangazamakuru ngira ngo ibyo biri- birahari birazwi Mm.
bagira ngo mbaze ese ni- n'ibyo binyamakuru niba byenda byari byaragiye nk'abo banyamakuru bari baragiye baramaze ku ku- ku- ku- ku- kuregwa yuko ba- bashebeje aba- aba- abantu runaka ese ubu ngubu bashobora kuba bagaruka bakemererwa kuba bakora ndagira ngo mbabazi iyo barebye nk'imbere bo bagashyira mu nyurabwenge babona eh, nka leta ishobora kuzabemerera noneho bakaba bagaruka bakongera bagasubira gukora muri bya bitangazamakuru noneho bikemerwa bya byaha byabo bigasibanganywa kubera ko iryo tegeko rya- ryahinduwe cyangwa ryavuguruwe sabato mu kanya baragusubiza ariko nzi ko ubundi itegeko ritangira gukurikizwa umunsi ryemejwe cyangwa se ryatangajwe mu igazeti ya leta ariko abo bagenzi banjye baraza kugira icyo babivugaho hari ikindi kibazo ufite yego hari n'ikindi ngo hari ikintu kijyanye n'ubwisanzure bavugaga hari uburyo ubwisanzure itangazamakuru byagiye byu- bigenda rimwe byumvikana nabi bikaba nka bwa buringanire ba- bavugaga ubushize bavuga ko uburinganire bw'umugabo n'umugore u- umugore akabyumva n'abakumva yuko ubwo ari ugusiga agiye mu kabari akabwira umu- umugabo gusiga yonzi yo akarabya umwana cyangwa kubura cyangwa yoza amasahani bamwe abagore bamwe bakabyumva nabi n'ibi by'itangazamakuru hari abanyamakuru bamwe bagenda babyumva nabi kuko iyo bavuze ngo ubwisanzure mu itangazamakuru akumva ari uko ari ukwibasira nk'umuntu runaka eh, akamuvugaho ibintu runaka yego ni byiza gutanga amakuru ku- kugira ngo abaturage bafashwe n'ubu hari n'ibyo tuba tuzi nk'abaturage bamwe wenda badahabwa akazi abandi baturage ugasanga ntaho baba Eh, umunyamakuru ashobora kugenda akabaza umuyobozi runaka aka- akamubwira akamubwira igisubizo akamubwira uko ingamba zi- zafashwe ariko hari nk'umu- nk'umunyamakuru utirirwa ajya no kubaza umuyobozi runaka nk'uko abaturage bamutumye ariko umunyamakuru agahita ajya kuba kuri radiyo cyangwa mu bitangazamakuru agahita agaragaza ko wa muyobozi ntacyo ashoboye wa muyobozi yananiwe gukemura ibibazo abaturage ndetse bikagaragaza nko ku- nko kumwandarika kandi itangazamakuru riba rigera ku bantu benshi mu by'ukuri abanyamakuru bajye bashishoza bumve yuko niba ari uku- ari ubwisanzure mu itangazamakuru ari ugushishoza apana kwigasira umuntu ngo ni uko wenda umuntu afite afite- baba- bashobora no kugira ibindi byo mu miryango ku ruhande Sa- Sabato- bijyanye n'ubuzima bwite ariko akabishyira mu itangazamakuru sabato urakoze cyane ndibaza ko urimo kwibaza ah, niba itangazamakuru ridashobora gukoresha nabi ubwisanzure bahabwa n'amategeko nicyo ushaka kugeraho yego ni icyo rwose ndi kubaza Ura- urakoze cyane mu kanya baragusubiza reka mfate na jean bosco wiriwe neza
biriwe neza Ah, uri hehe
ni kigali mu rwanda ikibazo cyawe
ikibazo nshaka kubaza abo batumiye Mm.
baravuga ngo kwisanzura kw'itangazamakuru mbega hariho abamenyeshamakuru bagenda gushaka inkuru ahantu bakabaka ibyangombwa byabo iryo tegeko rijye kubamarira iki Mm.
cyangwa se iryo tegeko ntirijye ku- ntirijye gukumira abamenyeshamakuru ikibazo cyanjye cyari cyo murakoze U- urakoze ah, jean bosco Ah, ah, bwana gonzaga muganwa ah, ariko reka duhere kuri mutuyezu ngira ngo niwe bavuze mu izina hanyuma na muganwa aze kugira icyo avuga kuri ibyo bibazo bya sabato na jean bosco bwana mutuyezu
arakoze cyane sabato eh, yavugaga guhunguka kwa bariya abanyamakuru bahunze barimo nka ba Charles kabonero ba gasasira jean bosco ba nelson gatsimbazi Eh, ntabwo nibuka neza ibibazo byari bari buri wese yagiye agira mbere yuko agenda ntekereza kandi ko gonzaga bizi neza kundusha Eh, nibuka gusa ikirego nelson yari afite mu karere ka mm, ka- ka- ka nyarugenge Sinma- sinibuka niba bihura neza n'ibijyanye no gusebya abayobozi bakuru b'igihugu kuko nicyo cyagumyemo ariko usebeje abandi bantu eh, bajya kurega urubanza rukaba eh, mbonezamubano ugacibwa amande kandi burya iyo utsinzwe eh, sosiyete ikabimenya ko watsinzwe nacyo ni igihano abakwizeraga burya eh, baragabanuka hanyuma yanavuze ku bijyanye no gukoresha nabi ubwisanzure Eh, ibyo byo birahari hari abanyamakuru usanga basa n'abashaka gukoresha nabi eh, mikoro bafite kamera se ikaramu kuko bandika ugasanga hari abo bahoza ku nkeke wenda bashaka indonyi izi n'izi kuri bo ibyo ngibyo nabyo abazajya babikora bazajya babihananirwa mu buryo mbonezamubano cyangwa se n'urwego rwacu rw'abanyamakuru bigenzura rubahane nabivuze ngo iyo uhanwe kabisa na rubanda na bagenzi bawe bakagucyaha uba utaye icyubahiro nacyo ni igihano gikomeye cyane mbere y'uko gonzaga afata ijambo akanyunganira kuko ndumva binanabindusha nagira ngo gatoya kuri ya ngingo ya magana mirongo itatu na gatatu edi tu- nyivugeho ko inyuranye n'iby'igihugu gishyira imbere kuko igihugu gishaka ko abayobozi bajya babazwa inshingano bya bindi bita accountability none iyo iri tegeko risohotse risa n'irikingira n'iririnda ku buryo bukomeye abayobozi bakuru b'igihugu bizagora ko itangazamakuru ribakurikirana riba- ribe- ijisho ryabo ribareba kugira ngo birinde kuba bagira ibya rubanda basesa birinde kuba bakoresha nabi ububasha bwabo iyi ngingo mu by'ukuri inyuranya n'iriya politiki ya accountability bigisha cyane hano mu rwanda Ar- ariko Eh, ah, contact- mut- mutuyeye umuntu ashobora kwibaza gu- ah, gu- kubakurikirana no kubakoza isoni ni ibintu bibiri bitandukanye biranyuranye ariko iyo bakajije ibihano gutya kandi bakababuza kuba babi- bakora inkuru zishushanyije kuko simvuze ko bababujije ushobora kuyikora kubikora bakurega ugatsinda kuko ashobora kukurega ati washushanyije nabi uko ntari urumva ukamutsinda wenda ariko ikintu iyo gihari gituma wa munyamakuru asa n'uwigengesera nabi ikindi kandi ushobora gukoza isoni umuyobozi kubera nawe ibyo yakoze muri rusange biteye isoni dufata urugero niba yariye amafaranga yagira inka urumva ukabivumbura ukabishyira ku karubanda isoni ubu zimukojeje da nubwo ibyo aba yakoze nyine ubwabyo bisanzwe biteye isoni ariko kuba batari babizi nta soni yari afite iyo bimenyekanye isoni ubu zimukojeje iki kintu kirimo tena wa mugani w'aba bavuga igiswahili hari n'izindi ngingo hano zirimo zo guhindura amashusho wafashe ndizera ko turi bubigereho ni ingingo y'ijana mirongo itanu na karindwi gonzaga yanyakira kuri biriya bibazo batubajije gonzaga
murakoze cyane ibibazo bya sabato icyo nabivuga ni uko abanyamakuru bagiye bahunga akenshi ibibazo byabo wavuga ko byari ibya politiki ni ukuvuga bake mu bibazo byabo bya politiki hagataha nacyabuza kuri itangazamakuru kuyeho urubanza rwa nelson gasimazi we yari urwego rwari rujyanye n'ivangura kandi urukiko rwarufashe uwo mwanzuro sinzi uko byagenda atashe kubera ko hari no gukatirwa ariko na mbere yaho hari izindi maze zagiye ziba niba wibuka urubanza rw'umuseso na depite polisi deni aho umuseso watsinzwe bakawucanira mu ifaranga rimwe niba nibuka neza imanza zagiye ziba kandi akenshi ntabwo bajyaga bafunga abanyamakuru ariko ibinyamakuru byafunze muri bibiri na cumi akenshi ni uko politiki yari iteye icyo gihe yatumye bifunga n'abanyamakuru bagahunga igihugu ikindi navuga ni uko itangazamakuru ya kiriya gihe mu myaka umunani irenga hahindutse ibintu byinshi cyane icyo gihe itangazamakuru yarigezweho ryandikwaga ku mpapuro ubu ngubu itangazamakuru ryo ku mpapuro ririmo rirazimira itangazamakuru ryagiye kuri interineti kandi havutse ibitangazamakuru byinshi cyane birenga ijana byandikira kuri interineti ni ukuvuga yuko uburyo bw'abanyamakuru kwisanzura ubu burahari ahubwo ni ukureba iryo tangazamakuru bafite barimo bararikoresha iki ku bijyanye no gukoresha nabo ubwisanzure itangazamakuru ufite ni nayo mpamvu hariho urwego rw'abanyamakuru bigenzura unarebye no mu itegeko ry'itangazamakuru inshingano nyamukuru y'uru rwego ni ukurinda rubanda kugira ngo itangazamakuru ridahohotera abaturage niho hantu hambere umuturage yumva itangazamakuru ryarengereye yajyana ikirego cye hakaboneka amahame agenga umwuga w'itangazamakuru arahari niyo mpamvu anabuza n'abanyamakuru gukoresha nabi ubwisanzure buhabwa n'amategeko ku bijyanye no kwaka ibyangombwa abanyamakuru iri tegeko ntawe rihuriye n'ibyo ngibyo iri tegeko ni igitabo cy'amategeko ahana hari andi mategeko ajyanye n'itangazamakuru hari andi mategeko ajyanye n'imikorere y'inzego z'ubutabera cyangwa polisi n'ahandi ubu ngubu hari aho hari icyo biteganya yuko umunyamakuru ashobora kwamburwa ibyangombwa by'akazi igihe ubundi nta muntu wakabaye amwambura ibyangombwa by'akazi keretse hari aho bafite inzego zishaka ibikoresho zifite icyemezo cya porokirere ku rwego rw'igihugu nubwo tuba twumva yuko iyo ngingo biri muri kumiro porosijya ariko binyuranyije n'itegeko ry'itangazamakuru aho rivuga yuko umunyamakuru ibikoresho bye ashobora kubyamburwa n'urukiko nabyo twabiganiriyeho kugira ngo itegeko ry'itangazamakuru igihe rizavugururwa tuzareba ukuntu bizagenda ariko ikindi twishimira ni uko imikorere myiza iri hagati y'itangazamakuru na polisi y'igihugu ni uko iki kibazo igihe kibaye gikurikiranwa bwana bwangu kandi hari n'inyigisho zikorwa kugira ngo inzego z'umutekano kubera ko mu gihe cyashize byarabaga cyane cyane nk'abakameramani ukabona bamukubise bamuha telefone biragenda bikika kubera ko hari inyigisho zihabwa abantu bakora mu nzego z'umutekano kugira ngo bubahe akazi k'abanyamakuru urakoze cyane reka dufate abandi bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika reka duhere kuri misheli wiriwe neza misheli uranyuba komera komera mwiriwe mwiriwe yego ndakumva neza ndakumva neza edi muraho neza turaho ikibazo cyawe
njyewe mfite akabazo nshaka kubaza oswakimu Mm.
oswakimu uri aho
arakumva arakumva mubaze yeee amaze kubidusobanurira neza atubwiye biriya bishushanyo byo nakwita karikatire ukajya kubona ukabona umuntu wamushushanyije n'inzu igeze ahangaha umuntu ugeze iriya ibirenge bigeze iriya ariko bafite icyo bashaka kuvuga kuko ngiye ndibuka cyangwa ngisoma najyaga mbona amakarikatire ya ba jimi kariteri ya ba gorubacevu ya bande yandi ariko nkabona nta kintu bikwiye mu binyamakuru mpuzamahanga none ndagira ngo mbaze hose wakina aho baba bagiye kubahagarika biriya binyamakuru n'ibyo bishushanyo kuko baba bahamya ko babihagaritse nta kintu babonyemo ako ni akabazo ka mbere akabazo ka kabiri mbega mwite hari ikintu mwasaga cyangamiye bagira gutya bakivanaho igiki none mu Na- itegeko rishya Na- ntabwo- hari ikindi cya kabamba mwavuze bashyizemo Eh.
ntabwo ngiye gusubira mu ngingo z'amategeko ntabwo nabishobora Mm.
mbese hose bakimwe ahubwo ntabwo mwanze umunani mugatora karindwi mbese noneho murateganya iki murakora iki kugira ngo mwongere mugende mwumvikane inteko ishinga amategeko naho ngaho murwanya naho ko atari ukuharwanya mwumva mufite ingingimira wongere hasubirwemo mukore umurimo wanyu mutabangamiwe ariko nanga mutabangamiye mutabangamiye abandi murakoze cyane wasuwakimu murakoze cyane edi Urakoze.
mugire umugoroba mwiza urakoze misheri reka dufate na john peter wiriwe neza
yego uri hehe
ndi mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye Mm.
hari nk'abanyamakuru bajya kwenda ku- gushakisha inkuru nk'ahantu Mm.
bak- bakagerageza kuyibima Mm.
bakavaho banakubitwa bakaburwa n'ibyaho nk'uko nabyumvishije Mm.
ababikora babifitemo babigizemo uruhare bazajya bahanwa cyangwa bazajya bazajya babandikaho inkuru nk'uko nk'uko bimeze nyine
Ura- urakoze cyane Ah, ndibaza ko icyo peter ashaka kuvuga nk'uwo munyamakuru wakubiswe hanyuma yarangiza cyangwa se yimwe amakuru yarangiza ah, akajya kwandika wa muntu icyo gihe bishobora gufatwa nko gukoza isoni uwo muyobozi bwana muganwa kuri icyo kibazo
ubundi gukubita umuntu ni icyaha kandi ngira birahanirwa U- uzakubita umunyamakuru nta nubwo gukubita umunyamakuru gusa n'undi muntu wese wakubita agira ngo inzego z'ubutabera zakaba zikurikirana kandi natwe tubimenye gutyo twa- twagira uruhare rwacu kugira ngo eh, tu- tu- tu- ture- tu- dukurikire kugira ngo inzego zibishinzwe zihane uwo muntu akurikije amategeko icya kabiri hari itegeko ryo kugera ku makuru naryo rimaze imyaka ubu imyaka itanu iri- ritegeka abantu bose bafite amakuru mu nyungu rusange cyane cyane abakora mu nzego za leta cyangwa mu masosiyete akomeye ko batanga amakuru banakohereza abanyamakuru Eh, eh, eh, akenshi hari uburyo igihe umunyamakuru yimamo amakuru uburyo yakoresha kugira ngo a- a- agere ku makuru byihuse cyane Eh, hari misheri ibintu yavugaga turakora iki kugira ngo hagire igihinduka Eh, eh, twebwe tuzakomeza gukora ubuvugizi no gusobanura no kureba uburyo amategeko yasobanuka neza ku buryo igihe icyo ari cyo cyose eh, eh, igihe icyo ari cyo cyose eh, habonetse itegeko ryo mu mu nteko ishinga amategeko rirebana n'umwuga w'itangazamakuru ibitekerezo byacu bya- bya- byakumvikana kuba rero na minisitiri w'ubutabera yarafashe umwanya akaganira n'abanyamakuru biturutse ku byari byamaze kuvugwa kuri izi ngingo urumva ni ni ibintu bigaragaza ko hari ikirimo kugerwaho ni ukuvuga ibitekerezo abaturage bafite n'abanyamakuru bafite birumvwa ubu ni ugukomeza kubiganiraho Mm. Ah, O- Os- Oswa- oswaridi cyane Eh, subiza ngira ngo ah, nawe gerageza uvuge ku byo louis michel yari akubajije hanyuma ni- niba hari n'icyo uvuga kuri ibyo peter yara- yabajije nawe okay reka nanjye suze uriya musaza ruri misheri wari hakurya ku kamunyi eh, akunda ibiganiro byacu hano i kigali yavuze ati mwanzu umunani mutora gatanu ubu biratwe- biranyereka yuko dukeneye kubwira abantu ibikubiye muri iri tegeko bakumva yuko ibiri eh, birikubiyemo ubu ngubu byoroshye eh, u- kurusha ibyari biri mu ryaribanzirije Eh, ntabwo twanze umunani ngo dutore eh, kari ngo twanze karindwi ari dutore umunani sinzi uko ikinyarwanda yavuze Eh, biroroshye Ibi- ibingibi i- i- ibi- ibingibi birimo hano ni uko ari turi kubijyaho impaka biroroshye rwose ugereranyije n'ibyari imbere gusebanya byari byavuyemo umuturage uwo ari we wese yashobora kujya kukurega mu rukiko bakagufunga igihe byaba biguhamye agushinja ko wamusebeje ibisigayemo ni ibijyanye no gukoza isoni abayobozi eh, b'igihugu bo hejuru n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu ah, ibi biroroshye abyumve ntagire ngo hari ikibazo kinini dufite n'uduce dusigayemo yego tuzakomeza dukora ubuvugizi dufatanyije na eh, na- na- n'amashyirahamwe yacu turebe ko byakosoka icyo dukora cyo ndumva gonzaga yakivuze naho ibijyanye n'umunyamakuru wakubiswe yagera kuri mikoro cyangwa mu gitangazamakuru cye akandika kuri wa muntu wamukubise ashobora kwibeshya nawe agakora ibibi ariko sinzi ibibi yakora kereka ari umuyobozi nawe uri mu kazi akamusabya ariko igihe uwo muntu koko yamukubise ibimenyetso bihari nta mpamvu yo kujya kumwandika nagira inama uwo munyamakuru gutuza ntakoreshwe n'umujinya hanyuma ikindi kandi muri ethics mu mu bijyanye n'umutimanama wa kinyamwuga mu itangazamakuru igihe inkuru ifitanye isano nawe ubwawe ntabwo ari byiza kuyandika ntabwo byemewe n'ifitanye isano na mwene wanyu wahangayitse wahangayikishijwe biba byiza uyihariye umuntu utayifitemo inyungu utayifite udafite icyo apfana n'ibyaba ni- ni- n'uwagiriwe n'uwahohotewe ah, akaba ariwe uyandika ibyo ni amahame y'itangazamakuru rya- ryacu hano mu rwanda ndetse ni na mpuzamahanga oswald wigeze kuvuga ah, ku byaha bibangamira imibereho bwite y'abantu aha tu- hari nk'ingingo wakomojeho zirimo ah, ingingo y'ijana na mirongo itanu na karindwi ah, gutangaza amagambo cyangwa amashusho binyuranye n'uko byafashwe hari ingingo y'ijana na mirongo itanu na gatandatu igira iti kumviriza ibiganiro gufata amashusho cyangwa kubitangaza Ah, ah, n'izindi zi- zikurikiyeho Ah, umuntu akibaza nk'itangazamakuru ah, ricukumbura kenshi na kenshi ntabwo baba bifuza ko ah, bimenyekana ko barimo gucukumbura inkuru runaka icyo gihe bigas- eh, ba- bagasabwa nko gufata amashusho mu ibanga icyo gihe eh, aya mategeko nta kuntu azabangamira abo banyamakuru
bikiri mu- bikiri umushinga ndibuka ko twigeze guhurira na gonzaga mu kiganiro kuri televiziyo eh, T- tv wani niba nibuka neza gonzaga aranyibutsa izi ngingo nazo ziri mu zo twifuzaga ko zivamo kuko nk'uko ubivuze itangazamakuru ricukumbura ari naryo rikora neza bya bindi twahoze twita accountability ku kubaza abayobozi inshingano kuko ubundi akamaro k'itangazamakuru ni nk'ak'imbwa mu rugo iyo umujura aje i- iramuka eh, babyita ni ni watchdog role of, of the media hano rero biri gupfa iyi ngingo y'ijana na mirongo itanu na gatandatu n'iy'ijana na mirongo itanu na karindwi irabyica ariko reka mbere ko ijana na mirongo itanu na gatandatu eh, tujya tubona ku mateleviziyo mpuzamahanga ibintu bafashe bakavuga ko kamera yari ihishe hidden camera hano rero ubu ntabwo dushobora kuba tubyemerewe ushobora kubikora rwose bikakubyarira amazi am- ibisusa bikakubyarira amazi hano gufata ifoto amajwi cyangwa amashusho cyangwa kubitangaza nyirayo atabiguhereye uruhushya ni inkuru nyinshi inkuru zina- ziri sensitive zubaka igihugu zitamaza abantu ba- bangiza umutungo wa rubanda akenshi ziba zafashwa amashusho yazo n'amajwi yabyo aba yafashwe muri ubu buryo none iyi ngingo irimo ifite rwose n'ibihano eh, guhanishwa igifungo kitari munsi y'amezi atandatu eh, kandi kitarenga ah, umwaka umwe ugatanga n'ihazabu ya miliyoni eh, mu- itari munsi ya miliyoni kandi cyakora itarenga miliyoni ebyiri aha iki kintu ni nacyo bagonzaga bazadufashe natwe tubafashe dore ko cyavamo iyindi ni ingingo y'ijana na mirongo itanu na karindwi nk'uko wari umaze kubivuga gutangaza amagambo cyangwa amashusho binyuranye n'uko byafashwe umuntu wese utanga n'uko byafashwe kandi urabizi edi iki kiganiro nimujya kugisubizamo hari ibintu bimwe muri buvandemo kugira ngo kibe kigufiya haboneke umwanya w'ibindi icyo gihe si twajya kubarega ngo mwatangaje ibintu ko tutabibabwiye inama nyinshi tujyamo ibiganiro duhabwa n'abategetsi n'abategetsi turataha tukagabanya tugafatamo utw'ingenzi ibi rero nabo bashobora kubyuriraho bati no mwatangaje ibintu bitari mu mwimerere nk'uko twabibahaye iyi ngingo nayo rero iratu- irabangamira ubwisanzure bw'itangazamakuru dore ko icyaha kiguhamye wahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi atandatu eh, ariko kitarenze umwaka umwe byonyine gukatirwa hejuru y'amezi atandatu ubu u- u- hari uh, uburenganzira eh, bwa gisivili utakaza I- izi ngingo nazo ziraremereye sinzi icyo gonzaga zivugaho eh, ya murakoze Go- Gonza- gonzaga hari icyo uvuga kuri ibyo ah, mutuyeyezu yari avuze cyane cyane bijyanye n'izi ngingo ebyiri ijana na mirongo itanu na gatandatu n'ijana na mirongo itanu na karindwi
izi ngingo twazigiye mpaka ndende ubundi bi- birumvikana yuko kuba ah, hari leta ishaka kubungabunga ah, icyo wakwita ah, uburenganzira bw'abaturage harimo purayivesi biranumvikana ariko akenshi mu itangazamakuru dushingira yuko igihe harimo inyungu rusange igihe habayemo inyungu rusange ubwise purayivesi y'umuntu iba ita- iba ita- iba itakirimo kubera ko niba u- umuntu arimo gukora icyaha cyangwa arimo eh, gukora ibintu binyuranye rero hagomba gukoreshwa uburyo itangazamakuru eh, eh, eh, rifite rishobora gucukumbura rikageza ku baturage ibyo biba byabaye kubera ko inyungu rusange yagaragaye icyo twazivuga ni uko eh, ni igihe zizakoreshwa mu buryo bubangamiye itangazamakuru tuzasaba nyine inkiko zifite ububasha kugira ngo zisobanure aho izi ngingo mu kubungabunga uburenganzira bwa bwa muntu bw'ibanga ry'umuntu ariko bitakuyemo uburenganzira bw'itangazamakuru eh, no gutanga ibitekerezo
Mm. urakoze cyane edi Ye- yego Eh, mbere yuko ukomeza wenda wakira abantu hari indi ngingo y'ijana na mirongo itanu na kane ivuga gusabya mu ruhame imihango y'idini Mm.
muri iyi minsi hano i kigali inkuru zandikwaga zose zavugaga ku mugabo witwa ah, apotre dr gitwaza paul A- a- hari si we wenyine hari n'undi mugabo witwa bishop rugagi Eh, ah, ndetse na rgb iherutse gusohora uh, itangazo riburira abaturage kudashukwa n'abanyamadini ubwo rero iyo tubisesengura dushobora kugira gutya tugasitara ugasanga turezwe gusebya mu ruhame imihango y'idini ubwo i- iyi ngingo nayo ifite ukuntu i- ibuza abaturage kwisanzura natwe ubwacu abanyamakuru urakoze cy- Eh, ni ni ingingo y'ijana na mirongo itanu na Na kane kane.
ni ijyanye no gusebya mu ruhame imihango y'idini ubwo turazigarukaho ah, wenda n'abakunzi bacu hari ibyo ah, bifuza kongera kubabaza reka duhere kuri ku bw'imana wiriwe neza
neza edirwemo uri hehe
ni mu rwanda mu majyepfo ikibazo cyawe mu karere ka kamonyi ikibazo cyawe
leta mbanza isubiza abo batumirwa twakiyemo faridi Mm.
na gonzaga faridi we turamenyeranye kuri radiyo cyane njye nkunda ku- nkunda kuvuga na ko ndi umutipe w'ingamba mu karere ka kamonyi ndumva ari umusitari none nagira ngo mbaze nagira ngo mbaze Mm.
iryo tegeko ryari ryahindutse none buriya atari imwe mu rwanda yafunzwe kubera amakosa y'umunyamakuru wayikoragaho yitwa ubuntu butangaje amazing grace Mm.
none hari ukuntu cya- byagaruka bikahabwa nk'imbabazi cyangwa se wenda n'umunyamakuru wakoze iryo kosa wenda akaba ariwo wakurikirana wenda iyi radiyo we akaba yakwemererwa gukora bitewe n'uko umunyamakuru ari we wakoze iryo kosa akaba yakurikiranwa akaburana cyangwa se akaba yahabwa imbabazi
Mm. urakoze ku bwi- urakoze kubw'imana ubwo icyo kibazo niba Oswald Mutuyezu cyangwa Gonzaga Muganwa bagisobanukiwe neza baraza kugis- kugut- kuguha igisobanura kugisobanuro kuri cyo ariko reka dufate na iradukunda mwiriwe
mwiriwe mwiriwe uri hehe iradukunda
Eh, nk'uko nabibabwiye nitwa cyusa iradukunda olivier moise ndi i kiyanza Mm, ikibazo cyawe
Eh, mu by'ukuri si ikibazo ahubwo birasa nk'uko nko kugaragaza uko mbibona iri tegeko rishyashya Mm,
Eh, iri tegeko ri- iri tegeko mu by'ukuri rivuguruwe cyangwa se iki gitabo cya criminal procedure kirasa naho eh, kigaragaza ko eh, iyo urebye nk'ahariya bavuga yuko gusebya abayobozi bi- eh, bizajya bikurikiranwa eh, ari crime ari icyaha gikurikiranwa n'ubushinjacyaha n'iki hanyuma eh, gu- gusebya umuturage bikagenda bikajya eh, mu- mu- mu- mu byaha mbonezamubano usanga bisa naho eh, ari ugukingira cyane eh, abayobozi cyangwa se ubuyobozi inzego bwite za leta Eh, cyane ko ubona ubundi ubusanzwe eh, bis- biba bisa naho eh, bi- bi- bijya gukumira abanyamakuru cyangwa se biba bisaba bijya nko gusaba abanyamakuru kwibombarika cyane igihe bagiye eh, gukora inkuru ku buyobozi kandi ubundi umunyamakuru yakabaye ahantu hose yaba agiye gukora inkuru ku muyobozi yaba agiye gukora inkuru ku muturage yakabaye afite ubwisanzure noneho wareba ukabona bakabaye iyo ngingo igaruka ku buyobozi yakabaye itarimo kuko niba ufashe umuyobozi wibye ibya rubanda ukamushushanya afite uruda runini tekereza yuko ibyo ngibyo bitakabaye biba ari ikibazo kuko nabyo ni ubundi buryo bwo gusa naho umuntu amugaya niba ufashe umuntu runaka muri ibi ngibi by'amadini umuntu wariye amaturo ya rubanda umuntu wagize gute bikwiye kuba bigaragara ko bikwiye kuba bigaragara ko umuntu akora inkuru yisanzuye yego wenda ntabwo nabashyigikira abanyamakuru yuko bazajya bakora inkuru zisebanya ariko birasa naho barimo gukingira abayobozi cyane noneho ahubwo bikagaragara ko abaturage bo donke babaye rubanda bo bashobora gukorwaho inkuru mu buryo ubwo aribwo bwose hanyuma bikajya mu nkiko zisanzwe ariko kubera yuko ari abayobozi kubera ko ari abayobozi ugasanga ni babakingiye cyane urakoze iradukunda kuri ibyo bitekerezo byawe gonzaga hari icyo uvuga kuri ibyo bitekerezo bya iradukunda ndetse hari n'ikibazo cya kubwimana yabajije kijyanye ngo n'umunyamakuru cyangwa se na radiyo amezingi grace
ikibazo cya kubwimana ntabwo nacyumvise neza ariko ibijyanye na amezingi grace byo ndabizi narabikurikiye ku buryo yageze n'aho bayihagarika akenshi bijyanye n'uko n'uko ubuyobozi bwa radiyo amezingi grace bwanze kubahiriza ibyo bwasabwaga n'inzego zishinzwe kugenzura itangazamakuru ku buryo urwego rw'igihugu rushinzwe gutanga lisansi z'ibitangazamakuru ari rura babihagaritse ariko icyo nzi biri mu rukiko barareze ubu urukiko ruzabifataho imyanzuro umuyobozi wa radiyo yareze urwego rw'abanyamakuru b'igenzuranya ngo na rura yabanje gusaba yuko bahita bayisubizaho urukiko rurabyanga uravuga ariko ruzajumva mu mizi reka dutegereze ibizava muri urwo rubanza ku bijyanye n'ibya iradukunda cyusa ndemeranye nawe ahenshi urebye usomye iri tegeko ryose cyangwa n'amategeko menshi ari mu rwanda forosofe ari forosofe igaragaramo igaragaramo cyane yuko ubutegetsi cyangwa ubuyobozi bugomba kubahwa bugomba gutinywa bugomba kutavugwaho cyane nubwo hari politiki yo kugira ngo habe icyo bita taransiparensi na akawuntabiriti kugira ngo abaturage babaze ubuyobozi ibyo bakora amategeko yacu aracyagaragaramo iyo mitekerereze y'uko umuntu uri mu butegetsi cyangwa inzego z'ubutegetsi ziri hejuru y'abandi bose kandi twebwe twumva yuko muri demokarasi umuntu wese watowe agomba kuba azi n'abamutoye ibyo akora niba bigeraho niba atabigeraho yabigeraho bakongera bakazamwongeza manda yaba atabigezeho bakamunenga ahubwo bagatora undi rero akenshi ibyo nuza avuga nibyo ariko icy'ingenzi ni uko akenshi amategeko aba ahari ariko mu migirire uko ashyirwa mu bikorwa aricyo kintu cy'ingenzi abantu bakagendeyeho urugero nko no gutanga ni uko itegeko ryo gusebanya nubwo ryari rikiri mu gitabo cy'amategeko ahana mu myaka itanu ishize urwego rw'abanyamakuru bigenzura leta ntabwo igeze ijyana urubanza na mu rukiko ahubwo yoherezaga abantu mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura ni ukuvuga politiki yari yarateye imbere kuruta amategeko rero na hano hari aho ngewe mfite icyizere y'uko politiki y'igihugu iri imbere kurenza amwe mu mategeko dufite ku buryo bigoye cyane kugira ngo azashyirwe mu bikorwa cyane cyane nk'aho ngaho uvuga ngo washushanyije perezida wa repubulika washushanyije depite byaba bigoye byaba ari n'ikiguzi gikomeye cya politiki ufasha umunyamakuru ukamufunga kubera ko yashushanyije umuyobozi runaka
urakoze bwana mutuyeza aricyo wongeraho ku byo muganwa yari avuze ibyo gonzaga avuze icyo nafasha wenda ni ukugira ngo abateze amatwi viyo babyumve kurushaho aravuga ati politiki yateye imbere kurusha amategeko urwo ni ururimi rudashobora kumvwa n'uwo ari we wese ni ukuvuga ngo abayobozi b'igihugu barareba bagasanga gukurikiza inyuguti ku yindi ibiri mu itegeko byasubiza inyuma uko igihugu abaturage bakiyumvamo uko amahanga abona igihugu hanyuma bimwe na bimwe bakabyirengagiza ndumva aricyo yashaka kuvuga hanyuma ku cya mezingi ho niho namwunganira uriya mu bavandimwe bakibajije yashakaga kumvikanisha ko ubwo gusebanya byavuye mu gitabo cy'amategeko mpanabyaha bikajya muri mbonezamubano amezingi grace yakwiye gufungurwa ntaho bihuriye kereka iyo aba uriye mu pasiteri niba ari umupasiteri niba ari umuvugabutumwa wakoresheje nuza amezingi grace radiyo ubuntu butangaje agasebya akibasira abagore yaba yararezwe akabifungirwa kandi niba yaba yarabifungiye harakurikijwe amategeko ariho icyo gihe sinzi ko byari byanditse amategeko atangira gukurikizwa umunsi yasohotseho wabivuze edi ameze ntabwo ameze nka retorovizeri z'imodoka nta tureba nyuma afite ahubwo agira utureba mbere gusa ni ukuvuga ngo nabwo yari bugumemo ameze ngo urese rero icyo yazize yazize ibintu bitajyanye n'aya mategeko ari mu gitabo yari imbonezamubano yaba ari mpanabyaha yazize kutumvira abayemereye gukora hanyuma sinzi niba hari ikindi na kiti kuvuga hari ikintu nanavuze kuri iyi ingingo y'ijana na mirongo itanu na kane ivuga gusebanya mu ruhame imihango y'idini harimo akantu kavuga ko igihe ubikoreye aho iryo dini rikorera aribwo kiba ikibazo ariko ingingo y'ijana na mirongo itanu na gatatu ivuga kubangamira imigendekere myiza y'imihango y'idini bakavuga ngo umuntu wese ukoresha kiboko ibitutsi cyangwa ibikangisho agahatira cyangwa akabuza umuntu umwe cyangwa benshi gukurikiza imihango y'idini cyangwa guteranira mu mihango y'idini ryemewe n'amategeko ibintu nk'ibyo ngibyo abakoze icyaha kandi duhafite amadini hano mu rwanda arimo kwiba abaturage ababuza kwikorera imirimo ababuza rimwe na rimwe no gukurikiza gahunda za leta twebwe abanyamakuru cyangwa abandi baturage nitubaha mikoro bakabinenga bashobora kubibazwa na leta ubwayo ndabona isa n'iyiteze umutego kuko ibi biranyuranya n'itangazo nanone rgb iherutse gusohoka kuko amadini atemewe yagombye ubwayo kuba yarayafunze ntabwo byayisaba kujya kubwira abaturage ngo mushishoze mutazashukwa n'amadini yateye n'abanyamadini bateye ibyo abantu bamwe muri iyi minsi bita ubujura bwitwaje imana ibi nabyo ni ibyo gusesengura ukuntu edi sohari denise ko batari bugushinje gusebya mu ruhame imihango y'idini nta dini na rimwe navuze izina
urakoze cyane reka dufate abandi bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika joseph wiriwe neza
mukomere mukomere rwema uri hehe
ni mu rwanda mu ntara y'amajyepfo ikibazo cyawe
mu ndamukiriza abatumire barakumva
akabazo mfite nshaka kubabaza iyo barebye gukora umwuga w'itangazamakuru mu rwanda babona byoroshye cyangwa nta mabura akindi muri make babibona bate
urakoze joseph reka dufate na jean claude wiriwe jean claude uranyumva
ndakumva gatanu kuri gatanu ikibazo cyawe uri hehe yesi ndi ngoboka jean claude mu burasirazuba bw'u rwanda mu karere ka ngoma mu murenge wa gashanda mu kagari ka kerwa mudugudu rema ya mbere ikibazo cyawe by'umwihariko ndaje gushimira wowe rwema na suwaridi mwatumiye muri iki kiganiro
ikibazo cyawe mbabwire ndagira ngo nanjye ntunganye mu bya mugenzi wanjye ikibazo yarabajije ni byo kuko umwuga w'itangazamakuru muri iki gihugu ni umwuga udufitiye runini nkatwe abanyarwanda muri rusange ariko se bagomba kureba se itangazamakuru rigeze ku iyihe ntego ese rigejeje iki ku gihugu ese rimariye iki gihugu ko ahenshi usanga hari nk'ahantu hajya ugasanga bari kubapfobya cyane ku buryo bagiye bashaka no gufata amakuru ugasanga bari kuyabimba nk'abayobozi buriya baba babona wenda icyo cyaba kitari imbogamizi ku itangazamakuru cyane muri rusange urakoze jean claude bwana gonzaga umuganwa n'ubwo ibibazo bitajyanye ahanini cyane cyane n'insanganyamatsiko twavugagaho hari icyo wabivugaho mu magambo make cyane twegere tugera ku musozi joseph ntuzose rigeze kubivuga yuko iri tegeko ryatanze byinshi byiza niba utarimo kujya impaka kubera ko urebye gusebanya muri rusange hariho hariho n'indi umuto igika cyose cyavugaga ku byaha by'itangazamakuru nicyo bakwita puresi ofesi cyose cyavuyemo ni ukuvuga yuko aho dukorera umwuga harakomeza kugenda hamera neza ariko se biroroshye ntabwo byoroshye akenshi dukunda kuwita umuhamagaro kuruta akazi ni ukuvuga umuntu ujya mu itangazamakuru aba agomba kwigomwa ibintu bimwe na bimwe ntabwo havamo amafaranga menshi ariko igihe ubikunda bigenda neza na- biragoye ariko birakorwa nayo mpamvu itangazamakuru hari hari abanyamakuru barenga igihumbi bari gukora umunsi ku wundi Eh, ku bijyanye n'ibibazo bya jean claude ku eh, ku ba- ku bimana amakuru akenshi abantu b'ibimama- b'imana amakuru abenshi ni abantu batifitiye icyizere abatazi aba- aba- umush- umu- umutungamikoro akumva kuvugira kuri radiyo cyangwa televiziyo akagira ubwoba abandi ni abafite icyo bahisha rero umuntu udafite icyo ahisha kandi yifitiye icyizere nta mpamvu n'imwe yamubuza gusobanurira abaturage ibyo akora aciye mu itangazamakuru kandi hari itegeko a- abenshi batanzwe kuryumva bakaryubahiriza hari abatarabyumva ariko kubera izo mpamvu navuze haruguru ni uko tubitekereza U- ura- urakoze cyane Ah, oswald hari icyo wongeraho Eh, iki cya jean claude ngoboka gonza kivuze neza nta- ntabwo nkigarukaho cyabimana amakuru hanyuma iki cya joseph cyo kuvuga ko umwuga ari amaburakindi ngewe ni umwuga nkora nk'umuhamagaro nk'uko gonzaga bivuze ejo bundi nagize ibibazo bya n'abayobozi babo nakoreraga numva nshatse kureka itangazamakuru nabona abamama abakecuru abantu ba- bize amashuri kugarukira nka pirimeri batusadi wari umwarimu wacu none twakubuze tubigenze dute nkaryama nkabaza nyagasani ubu ntiwari warantoye kugira ngo ngire icyo marira abantu ese mbizemo cyangwa mbigumemo niyemeza kubigumamo ubundi nkakomeza gushakira imibereho ahandi ariko aho undi ubu ngubu ntekereza ko ibintu bizaba byiza kurushaho kandi na mbere byari byiza ikibazo ni abantu usanga batayobora neza ibitangazamakuru ikibazo ntabwo ari ay'amategeko ikibazo nta nubwo ari politike eh, ikibazo ni uburyo ibitangazamakuru biba biyoboye naho ubundi uyu mwuga uraryoha utanariho igihugu sintekereza ko cyabaho n'uyu muziki abahanzi ba- ba- ba- usanga barabaye abasitari nitwe tuba twabibafashijemo ntabwo twabireka tuzakomeza tubikore kandi tuzakomeza bituryohere byanze bikunze urakoze cyane mu kanya gato turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro Ah, hari undi muntu watwandikiye ah, ahanini yavugaga ngo akenshi mu rwanda usanga amaradiyo menshi ah, yibanda ku mikino ngo ugasanga radiyo ah, ifite amasaha arindwi yose avuga ibijyanye n'imikino cyangwa se ngo akwa- akavuga amakuru yo hanze aba yavuzwe baba babonye kuri za interineti Ah, ese ko i- i- ibi byo mubivugaho iki hari icyo a- aya mategeko yazitiraga abantu ku buryo ah, byatumaga badakurikirana inkuru nk'uko bikwiye noneho hari icyo bizahindura oswald
Ah, icyo icyo muvuze ndumva nimushaka muzagishakire n'umwanya nacyo tukijyaho impaka Eh, bya mikoro ni ikibazo cya mikoro ntabwo ari ikibazo cy'amategeko ikindi cyo kuba wenda ngo igitangazamakuru kivuga imikino gusa Eh, imikino nayo isaba amafaranga none se kujya kurebaho match yabereye hirya no hino mu gihugu si inkuru umuntu aba agiye gutara biterwa n'uko igitangazamakuru cyahisemo kiti twebwe editorial line yacu umurongo nyamukuru tuzajya tugenda aribyo tuzajya duha abadukurikira ni ibi bagahitamo wenda imikino gusa muri rusange mu rwanda imikino niyo myinshi ku maradiyo kubera nyine ko kubona inkuru zisanzwe bigoye bihenze eh, n'iza politiki rimwe na rimwe bamwe bakazitinya Ah, ariko impamvu nyine ndumva amaze kuzivuga zose gonzaga umuganwa uri umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru Ah, nyuma y'izi mpinduka mu gitabo cy'amadi- cy'amategeko ahana ibyaha mu rwanda hari icyo ubona bigiye kumarira itangazamakuru mu minsi iza
ikirari ni ukuvuga ah, i- i- i- politiki yo itangazamakuru kwigenzura yateje imbere ni ukuvuga tuzabona imanza nkeya nubwo zari zara- zaragabanutse cyane ni ibintu byiza cyane ahubwo turasaba abanyamakuru n'abayobozi b'itangazamakuru gukoresha amahirwe amaze kugerwaho iyo te- televiziyo ikoreraho irimo i- i- imaze kwaguka bihagije ku buryo nubwo hakiri ibibazo by'amafaranga akiri make ariko nta kintu na kimwe cyakabaye gikumira nibura utugerageje cyakabaye gikumira itangazamakuru gukora akazi biru- birushijeho of course natwe duhura n'ibibazo n'uwo wavugaga ngo siporo kubera ko siporo ariyo nyinshi mu mpamvu iba mu mpamvu ni uko n'ubundi nka- nk'abantu bashinzwe gutanga amakuru eh, mu- mu bukungu cyangwa muri politiki usanga nabo ubwabo badashaka amadeba akenshi biratugora cyane kugira ngo utumire nk'abadepite bangahe bazi- baze muri studio Gonza- badeba- ba- gonzaga umwanya utubanye mutoya ariko nagira ngo ngushimire cyane oswald mutuyezu nawe wakoze cyane kuba mwitabiriye iki kiganiro murakoze cyane edirwema uzategura ikijyanye na kontenti noneho tuzagitegura vuba cyane Ah, nshimire namwe bakunzi bacu nshimire enjeniyeri Sule wari mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Alemasi Karara wegeranyije iki kiganiro muri studio ya karindwi hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi ry'Amerika
Eh, turashimiye mugenzi wacu edi gwema